iyi ni radiyo ya amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington d mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mushobora kutwumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu aho munasanga ibiganiro byacu byose naho ku mbuga mpuzambaga za facebook x instagram na youtube ni voa radiyo yacu kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi ni ikiganiro murisanga hano ku ijwi rya amerika icy'uyu munsi tukabaza tuti wari uzi ko itegeko ry'u rwanda ryemera ko umugore ashobora gutwitira umugore mugenzi we umugabo n'umugore bashobora gutanga urusoro undi mugore akabatwitira akazababyarira ibi bivuze iki ku muryango nyarwanda wowe wumva wakoresha ubu buryo ubushima iki ubunenga iki mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi turi kumwe na bwana christopher sengoga umuyobozi ushinzwe ubuzima n'uburenganzira mu kigo nyarwanda giharanira uburenganzira no guteza imbere ubuzima hdi bwana sengoga ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze namwe
ye ndabashimira rero ko mwatuboneye umwanya wo kugira ngo tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko duhere ku buryo cyangwa se imvano yatumye ibyerekeye kubyarira undi bishyirwa mu mategeko y'u rwanda mwabibwiraho iki abateze amatwi ijwi ry'amerika
murakoze cyane nk'uko wabivuze nitwa bwana sengoda nkaba nkuriye ishami ry'uburenganzira eh, ariko bikubira mu kigo cy'ubuzima n'uburenganzira muri iki gihe icyo navuga ni uko itegeko risanzwe rihari ah, sinavuga ko ari itegeko ariko ah, ni ingingo imwe iri mu itegeko ry'umuryango rigenga umuryango n'abantu Ah, ndetse ryari rihari muri bibiri na cumi na gatandatu ariko mbere yaho ryari ryaje muri mirongo cyenda n'icyenda riza kuvugururwa muri bibiri na cumi na gatandatu ingingo yaryo ya magana abiri mirongo itanu na kane ikaba yaravugaga ko ah, korohoka bikorwa mu buryo busanzwe karemano ariko igihe bidashobotse ah, hashobora kubaho kwifashisha ikoranabuhanga mu kororoka nyuma bakanavuga iyo ngingo yakomezaga ivuga mu gice cyayo cya kabiri y'uko kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga bishobora gukorwa n'abo bireba kandi babyumvikanyeho icyo bavuze abo bireba ni uko baba batekereje ko harimo ah, umuntu wa gatatu iyo mvugo wa gatatu babanzaga kureba abashyingiranwe nk'umugabo n'umugore ah, cyangwa se abafite imishinga biri kumwe uzaba umugabo undi akaba umugore hanyuma icyo gihe baba bifuza kororoka hakoresheje ikoranabuhanga uburyo bwitwa igf ubwo buryo bafata intanga z'umugabo bakazitera umugore umugore akaba ashobora gusama icyo gihe ntacyo byaba bitwaye kuko nta masezerano aba akenewe kubera ko umugore n'umugabo mu buryo busanzwe baba bumvikana ku kororoka icyiciro cya kabiri cyabaga kirimo ni uko igihe bitagenze gutyo wa mugore adashoboye kororoka none yikoresheje igakura n'izo nkinga yo kumutera intambwe haba hari ubundi buryo bw'uko ashobora gutwikirwa bakamubyarira bakamuha umwana aho niho hakunze kugaragara ikibazo kubera ko hagomba kuzamo umuntu wa gatatu ari we uzaba wemeye gutwikira wa muryango guhera rero muri bibiri na cumi na gatandatu iryo tegeko rijyaho ntabwo twashoboye gukurikirana cyangwa se kumenya ka nyinshi mu rwanda zagiye ziba z'aho hari uwasabye kubyarirwa ariko ka imwe twamenye cyane ni iyabaye muri bibiri na makumyabiri aho umuryango w'umugabo n'umugore bari bamaze igihe cy'imyaka irenga icumi barabuze urubyaro ariko babasuzumye bigaragara ko umugore ari wari ufite ikibazo baza kugana ubuvuzi bavuze ko bagiye kuri ivf center cyangwa se ikigo kimwe mu bigo bishobora kubafasha kororoka hakoreshejwe ikoranabuhanga i kanombe ku bitaro bya gisirikare umuganga akababwira ko ntacyo bitwaye serivisi yayibaha ariko ikibazo gihari ni uko nta mategeko dufite nta n'amabwiriza agenga isano izaba iri hagati y'utwita n'uwo batwikira ndetse n'umwana uzavuka bababigiye muri minisiteri y'ubuzima ibabwira ko igihe amabwiriza atarajyaho nabo nta kindi babafasha bagiye babagana batekereza ko ari urwego rwa leta rushobora kubafasha ku bijyanye n'ubuvuzi kuko mu mategeko byari biteganyijwe bababwira rero ko nta mabwiriza yari yashyirwaho babuze ahandi babariza byabaye ngombwa ko bajya mu rukiko rw'ibanze rwa kagarama aho basabye umucamanza kwemeza amasezerano bagombaga kugirana n'uwo bari basabye ko abatwikira umucamanza muri urwo rubanza amaze kurwumva asobanura ingingo ya magana abiri mirongo itanu na kane avuga ko iyo ngingo iyo bavuze ko bigomba kumvikanwaho n'abo bireba abo bireba bivuze umugabo n'umugore nta wundi wa gatatu ugomba kuzamo bivuze ngo bavuye muri urwo rubanza bafite umwanzuro utabafashije kubona cyangwa se kuba wabasubiza ikibazo bari bafite byatumye rero biba ngombwa ko bajya mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ndetse aho twasabye urukiko kuba inshuti y'urukiko kugira ngo dusobanure ko uyu muryango bari bafite uburenganzira ariko cyane cyane umugore wari ufite ikibazo cyo kutabyara yari afite uburenganzira ko yashaka kumutwikira uko urebye mu itegeko nshinga mu ngingo ya makumyabiri na rimwe ivuga ko buri munyarwanda wese afite uburenganzira kugira ubuzima bwiza kuba ndetse n'itegeko rigena ubuzima bw'imyororokere ya muntu mu ngingo ya gatatu rikavuga ko umuntu ashobora kuvurwa ubugumba cyangwa gufashwa kuba nawe yagira ubuzima bwiza ni muri ubwo buryo rero twasobanuye ko wa mugore cyangwa se wa muryango w'umugabo n'umugore bafite uburenganzira ku buryo bashobora gutwikirwa igihe babonye ubatwikira bakabyumvikanaho urukiko rwaje kwanzura rero ruca urubanza ruvuga ko babyemerewe hanyuma bakora amasezerano ariko muri ayo masezerano hakabamo ibintu bitatu by'ingenzi hakabamo ko umwana igihe azavuka agomba guhabwa wa mugore wamusabye aho wita komishoni perenti cyangwa se komishoni mada hanyuma nawe n'uburenganzira bwa wa wundi batwikira ukarindwa ariyo sarogati mada urukiko rero nyuma yaho nta zindi manza twagiye twakira ariko ibaza ko kuva urukiko rwari rwemeje ko byemewe bari gukomeza gukorwa n'undi wese wari ubikeneye bakaba barashoboraga gusinya ayo masezerano dusubiye rero ku itegeko ry'umuryango noneho ryavuguruwe muri uyu mwaka mu kwezi kwa kane rikaba ryarasohotse mu igazeti mu kwezi kwa karindwi ku itariki mirongo itatu mu ngingo ya magana abiri mirongo irindwi n'icyenda biteganya ko kororoka nanone bishobora gukorwa mu buryo busanzwe bitashoboka hakabaho kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga bavuga ko bizabaho amabwiriza yandi azabaho iteka rya minisitiri rigena amabwiriza y'ukuntu ibindi bigomba kwitabwaho no gukurikizwa bigomba gukorwa kugeza uyu munsi icyo twavuga gisa n'icyahindutse iri tegeko nuko iyo ngingo yari isanzwe ihari ariko uko yaje bisa naho leta yafashe umurongo wo gushimangira ko kororoka yifashishije ikoranabuhanga bigomba gukorwa n'abashyingiranywe reka tuvuge abashyingiranywe ni abasezeranye imbere y'amategeko bombi
none umaze kutubwira ibyabaye mu kwezi kwa ngira ngo kwari ukwezi kwa cyenda mu bihumbi bibiri na makumyabiri tariki cumi n'imwe nibwo urwo rubanza rwabaye ariko ubu abashaka gukora ubu buryo batangira bate banyura mu zihe nzira cyangwa bifashisha izihe nzego bitagombye guca mu nkiko cyangwa kugeza ingereranamukino ubu uh, uretse abo banyuze mu rukiko nta mabwiriza yari yajyaho Eh, eh, ariko hari itegeko hari umushinga w'itegeko kubera ko hagiye hagaragara icyuho gafatanya n'indi miryango gukora ubuvugizi hanyuma minisiteri y'ubuzima ah, i- i- i- itangiza umushinga w'itegeko ah, ah, ah, rigena imitangire ya serivisi Ah, uwo mushinga ukaba waranemejwe ah, n'inama y'abaminisitiri muri uyu mwaka bibaza mu kwezi kwa karindwi byibuze iyo urebye muri uwo mushinga niwo ugerageza gusubiza ibibazo byinshi abanyarwanda benshi bibaza kuko ugaragaza ninde ukwiye gutwikira undi agomba kuba afite hagati y'imyaka makumyabiri n'imwe n'ibihumbi na mirongo ine agize urumva ko munsi yaho yaba atemerewe ah, ah, ari ugutanga intanga cyangwa se gutwikira indi Ah, bakanavuga ko ayo masezerano agomba gukorwa hagati y'abantu babiri cyangwa se n'impande zombi agasinywaho agaterwaho umukono na noteri bivuze ngo ayo masezerano yagombye gukorerwa imbere ya noteri ariko igihe mu- mu- mu kanya tukivugana ni ukuvuga ngo uyu munsi ushatse iyo serivisi uburyo gusa bushoboka bwaba buhari bibaza ko ari ugukora amasezerano ah, ngo aramutse atemewe basubira imbere y'urukiko kuko niko byagenze ah, mu rubanza rwarangiye mvuga ko itegeko rihari ntabwo ritanga umurongo mugari ukuntu abakeneye serivisi bagomba kuyihabwa bivuze ngo kugeza uyu munsi nta murongo uhari umushinga dufite w'itegeko waremejwe ariko inteko ah, ntiraza kuwuganiraho kureba ese amabwiriza azajyaho ah, iteka rya minisitiri rizashyirwaho kugira ngo ah, noneho rishyireho ibisabwa n'uko bigomba gukorwa birajyaho uyu munsi uracyari umushinga ah, wemejwe gusa uzagera mu nteko ngo ba- bawuganire ndetse banawemeze
Mm, Ah, ino- yego komeza
Eh, so wareba umushinga wareba eh, ingingo uko yasohotse mu itegeko ry'umuryango ah, ukabona ko ah, ifunga i- i- itanga uburenganzira ariko ikabutanga kuri bamwe igafunga ikavuga ko abemerewe ari abashyingiranywe bivuze ngo abadafite ah, abadafite ah, ah, batarashyingiranywe ah, nta- ntabwo bo bemerewe kubona serivisi ah, yo kuba bakororoka hifashishijwe ikoranabuhanga aho uko babitekereje niwo murongo umwe ni- ni- ni- ni- muri uyu mushinga w'itegeko ah, akaba nawo warakurikije uwo murongo nubwo wagiye udetaye ushyiramo ah, amabwiriza ibigomba gukurikizwa ah, byose ariko nawo wagumanye ah, wa murongo w'uko ababyemeriwe ari ba bandi bakingirana bivuze ngo ah, aba- aba bana nk'umugore n'umugabo batarabizera imbere y'amategeko ah, uburyo gusa bwo kubona iyo serivisi cyangwa se kubona ubwo burenganzira byabasaba kubanza ah, kunyura ku murenge kugira ngo ubukiranwe bwabo bube ah, bwakwemezwa n'amategeko babone kujya kwakira serivisi Mm. nyemerera rero noneho iki kiganiro cyacu abaduteze amatwi hirya no hino uh, mu karere baba batangiye kutwandikira no gusaba ko uh, tubaha ijambo nyemerera tujye ku murongo wa telefoni twakire gadafi goodman ikaze mu kiganiro muri isanga
twebwe murakoze cyane uherereye he
Eh, ndi muri kenya mu ntara ya turukana west ye ni ikibazo ufite cyangwa ni igitekerezo wongera kuri iki kiganiro
Eh, n'ubu ndafise ikibazo n'igitekerezo mm.
Eh, ni ukuvuga jewe no- nagomba kuvuga kubaza nti imbere y'uko bazana ubwo buhinga boba baragize nka leta yaba yarakoze ubushakashatsi mu bindi bihugu aho ibyo aho byatanguriye bakiga bakaraba ku bana baba baravutse mu bwo buryo bakaraba uburyo ibihaviya zabo ingene mu ngeso mu kumenya ubwenge nka psychologiko ibintu nk'ibyo ko bakura bafite ubwenge bameze neza eh, mu mico no no mu sindi kuva mu- mu- mu gukura kwabo ba- ata ibibazo bagira kabiri baba baragize i- ikigo- kwiga mm, i- kugira nk'i- nk'ubushakashatsi cyangwa kugira nk'itohoza mu banyagihugu bato bato tuvuge abanyagihugu baba batiza mu bata- batazi ibintu ibyo bintu bya tekinoloji yo ku rwo rwego Bara- barabibumbisha neza ku buryo babyemeye Eh, ikindi novuga ko baba baragishije inama nk'abihebeye imana nabo bakagira icyo babahanuye kuko kubera hari uburyo imana yari yapanze uko abantu turondoka Eh, kandi ibyo ibi aba ibi bintu bizanwa n'iterambere bimwe bimwe ntawe uzi iyo bizanana hari ibyo bishobora kuza mugabo umuntu akazotugiriza ingaruka mbi wasanga ngiye nko ku ruhande rw'abihaye imana ugasanga turiho turi kwegera urubanza rwa nyuma ko ruzodutsinda sinzi rero ko baba barafashe umwanya wo kuvugana n'abahe n'abihebeye imana nabo bakagira icyo bahanuye ko nabo babi- baba- babyemeye ibyo ndabivuga gutyo kubera nko ngaha muri kenya hari igihe haza amategeko y'ibintu bimwe bagomba gu- nko gushyira amamayikrochipe mu bantu mugabo ukumva ati urwego rwa katolika rwabihakanye ukumva ati abajeje isengero cyangwa abanyagihugu abaserukiye abanyagihugu bato bato iyo- amashami kanaka yabyase leta igaca ibiheba nti- ngo ntibabyige bazihaye intu leta itopanga yonyene yonyine y'ukuboko ko hejuru igasubiza abanyagihugu bakishoka ibyemeza bakwiye kuraba neza ibintu bimwe bimwe ntibashobora kubabyemeza mu buryo bunyarutse Eh, iki naco uko kuntu ino yakarasigura uwo mwubahwa numva yavuze neza avuga ati eh, ba- bi- bikorwa ku bantu bashingiranye kandi bashingiranye biciye mu mategeko aho ni sawa ico n- numva ari cyiza
Eh, bwana gadafi goodman reka tugushimire cyane aho ngaho muri kenya mu ntara ya turukana west tugire umunsi mwiza
yego namwebwe
bwana sengoga wumvise ibyo gadafi amaze kuvuga afite ibibazo bitatu by'ingenzi eh, wamusubiza
Eh, nabyumvise ah, ikibazo cya mbere arimo aravuga ati ese ah, haba harakozwe ubushakashatsi kugira ngo leta irebe niba abo bantu ah, abana bavuka muri ubwo buryo nta kibazo bibatera Ah, namubwira ko atari umwihariko w'u rwanda ah, serivisi cyangwa se kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga Ah, ni ibintu bisanzwe bikorwa ndetse no mu bindi bihugu anabaza niba harabanje kurebwa niba hari ubushakashatsi bwakozwe ah, hagiye harebwa ah, ibindi bihugu uko bimeze ubwongereza barabyemera muri afurika y'epfo barabyemera Eh, ariko bose ikintu bahuriraho ni uko mu kubyemera bashyiramo um, irengayobora bashyiramo limite kugira ngo abagore ah, b'abanyantege nke bakennye bataza batazabigwamo uburyo bahinduka ibikoresho by'abafite amafaranga ariko icyo icyo nasubiraho cyane ni uko abana bavutse muri ubwo buryo nta kibazo bagiye ba- ba- babona mu- mu bushakashatsi bwagiye bugaragara hirya no hino bigaragara ko bameze neza bameze nk'abandi bana ndetse ko nta tandukaniro riba rihari ah, kubera ko n'ubundi birangira uburyo gasanye ari bwo butandukanye ariko uburyo umwana akoramo ah, nibaza ko nta gihinduka ari bumwe ikiba cyarahindutse gusa ni uburyo wa mugore aba yarasenyemo Ah, ikindi nibaza ikibazo cya kabiri ah, niba ari cyo cya kabiri cyangwa icya gatatu hari cyaravuze ko abanyamadini ah, biba bigoye ariko nibaza ko amategeko yose yashyizweho ah, areba abaturage muri rusange kandi ite- itegeko nshinga rivuga ko leta y'u rwanda itagendera ku madini ari sekitara siteti bivuze ngo iyo itekerereza abaturage ntabwo ah, iba iri byo kureba ngo ese uyu niba ari mu idini runaka warabyumva cyangwa arabyemera uyu arabyumva cyangwa arabyemera kuko yahisemo kuba leta twashakiriza neza leta igendera ku burenganzira bwa muntu ibyo rero ubwabyo bikaba bituma ishobora kureba mu nyungu rusange z'abanyarwanda bose n'icyo kibabereye ah, ah, ariko byanashoboka ko igihe i- itegeko ririmo rikorwa habaho ibyo bita confrontation mu buryo bwose ah, kiliziya gatolika hano ndibaza ko hafi mirongo ine ku ijana by'ubuvuzi ari ubwabo so nta nta nta- numva bitaba ikibazo kuko ko yaba itara ah, gishijwe inama cyangwa se ngo bumve uko uko ba- ba- barebe uko babyumva ndetse n'abandi bose kubera ko itegeko rikorwa habaho iyo consultation habaho kubaza abantu hakabaho kugisha inama no gutanga ibitekerezo sinibuka ikindi kibazo icyo cyareba Gi- ndabona gifitanye isano n'icyo ngicyo yabazaga niba hari ubushakashatsi bwabanje gukorwa mu baturage ndumva nacyo mwugishubirije rimwe ye reka twa Alo?
Eh, uranyumva
niba ndakumva Eh, nari ndimo mvuga nti icyo yarabajije kindi cya kabiri gifitanye isano n'icyo mumaze kuvuga yabazaga niba hari ubushakashatsi bwaba bwarabanje gukorwa mu baturage mbere y'uko hajyaho iyo ngingo yo muri iryo tegeko
subiramo gatoya n'undi w'ikintu w'ikintu cyita simbizi niba ari byo ufite ikibazo cyane kubera imvura
Eh, aho ngaho ahubwo mu kanya nta nubwo twakumvaga neza twumvaga hasa n'ahavugiramo abandi bantu ariko ubu ngubu turakumva neza Eh, navugaga ko ikibazo cye cya kabiri yabazaga niba hari ubushakashatsi bwabanje gukorwa mu baturage eh, kugira ngo barebe niba ibyo bintu bikenewe cyangwa se bishakwa na benshi
aha navuga ko impamvu naje mu kiganiro ku rwanda kubaha imvano n'impapuro n'imitsiko kuri famiye cyangwa kupure yakeneye serivisi ah, ni uko abanyarwanda benshi ntibazi ko serivisi neza kandi kugeza uyu munsi bavuga ko kuri dufite ibf senta eshatu cyangwa se ahantu iyo serivisi ishobora gutangirwa bikoroka hifashishijwe ikoranabuhanga bavuga ko kinshasa icyo ibitaro byitiriwe umwami faisal ibitaro bya gisirikare i kanombe ndetse ngira ngo na medi niba rimwe ribera hariya bakimihurura aho hose iyo serivisi barayitanga ariko usanga akenshi abaturage batabizi navuga rero ko um, kumenya ko abaturage bayikeneye barayikeneye kubera ko bya- byagaragaye no muri urwo rubanza nk'umuryango wahagurutse ukagomba no kujya mu rubanza A- abenshi mu biganiro tugenda dukora ku bukangurambaga n'ahandi mu biganiro bitandukanye no ku maradiyo ugenda wumva abaturage bamwe bavuga bati ntabwo twari tuzi ko iyo serivisi ihari bivuze ngo byibuze barayikeneye ariko ntibanazi ko ihari n'igihe biba bihari hakenewe gukorwa ubukangurambaga kugira ngo abaturage bamenye ko uburenganzira babufite kandi bashobora kujya kwaka iyo serivisi Mm. reka reka twakire mbarubukeye thomas ikaze mu kiganiro muri sanga
mwiriwe mwiriwe Eh, mwiriwe uherereye he ni ikibazo cyangwa igitekerezo
nitwa barubuke toma mbere mu karere ka gakenke mu ntara y'amajyaruguru
yego Halo?
Eh, komeza turakumva Eh, bo ah, njyewe hari ibyo nibaza Mm.
Eh, ubwo nkeneye ko nyine na- nabona ubwunganizi cyangwa se igisubizo Eh, ntekereza ko ubusanzwe uburyo abantu bororokamo dusanzwe tubuzi ntabwo ari ibi- ntabwo ari ibibazo uburyo busanzwe tuzi uburyo abantu bororokamo Ese icyo cyaza ari ni- ni- ki- ki- kiraza kijya gusubiza iki ko numva n'ubundi hari kubaho ubukangurambaga bwo kubimenyesha abantu abo bantu babimenyeshwa ntekereza ko bakabaye bo aribo bafite ikibazo cyo kuvuga ngo twe dufite iki kibazo mu rwanda ukurikije uburyo abantu bororokamo ntekereza ko ku rwanjye ruhande ntekereza ndavuga ni ubwo buryo bwo bwo- bwo- bwo- bwo guhuza abantu b'ubwo buryo byari ibintu bikenewe cyane ku buryo babitorera itegeko ryo ryo kuba ryabishyigikira
Mm. U- ura- urakoze cyane arakumva umutumirwa reka agira icyo abikubwiraho
arakoze cyane eh, nk'uko abivuze ah, urumva ni ikibazo arimo abaza ati ese burakenewe cyane ku buryo ari ikintu cyashyirwaho n'itegeko bivuze ko byagoranye cyane kureba igipimo cy'igipimo cyane kubera ko cyane bizakenerwa na wa wundi nyir'ubwite wahuye n'ikibazo cy'ubugumba cyangwa n'ibindi nk'ibi bishobora bishobora gutuma utabona amahirwe yo kororoka nk'abandi mu buryo busanzwe icyo gihe serivisi ikaba yamuhabwa kubera ko we yahuye n'ikibazo nibaza ko iyo leta ireba ibyo abantu bakeneye ntabwo ireba umuntu umwe gusa cyangwa se uburyo busanzwe ariko ihera na ba bandi ukabona naho baba ari bake ariko nabo bashobora gufashwa muri ubwo buryo gupima rero ko bikenewe cyane byaba bigoranye kuko nubwo baba ari babiri gusa babikeneye byaba ari cyane kuri bo kubera ko baba bakeneye serivisi kandi leta ifite inshingano yo kureba uko uko yakora kose kugira ngo abo bantu babone serivisi
naho hari imbogamizi mubona ubu buryo turimo turabona ibyiza bushobora gufasha abantu bafite ikibazo ariko hari imbogamizi mubona ubu buryo bushobora kugira ku muryango nyarwanda cyangwa ku mibanire ya rubanda
imbogamizi zigenda zigaragaramo ni uko uriya mushinga w'itegeko wagerageje kubitekerezaho kugira ngo urebe ko wakemura izo mbogamizi mu zimwe muri mu mbogamizi nari yakomeje ngo ni uko igihe amategeko aba adasobanutse neza ashobora kubamo bimwe gukoreshwa abagore bafite amikoro make bakaba bashobora gukoreshwa gufatwa nk'igikoresho mu gihe abafite ubushobozi n'amikoro badashobora kujya babishyura kugira ngo aba batwitire ndetse bababyarire ibyo bikaba byateza ikibazo muri sosiyete nyarwanda ariko nanone kuba itegeko ritarimo kwemerera abatarashyingiranywe nabwo ubwabyo ni ikibazo kuko ntabwo byabashije kureba ko hari abantu no kumenya imibare y'abanyarwanda babanye nk'umugabo n'umugore mu nshingano zose ndetse batarasezeranye rero babasaba ko babanza kujya gusezeranya cyangwa gushyingirana imbere y'amategeko ubwabyo bikaba bishobora kuba imbogamizi cyangwa se umugore ushobora kuba ahari umubyeyi runaka akaba yifuza kuba yabona umwana akaba umugabo yabitabye imana cyangwa atanifuza no gushaka cyangwa yaratandukanye n'umugabo akaba nta wundi mugabo ashaka ibyo byose nibaza ko bizatera ikibazo muri sosiyete nyarwanda kubera ko ibyo byiciro by'abantu bazaba batabonye uburenganzira kandi bakwiye kuba bemererwa n'amategeko kuko yakwiye kuba arengera abantu kimwe
umunsi ku wundi mukora mu birebana n'amategeko ubuzima n'uburenganzira muntu mubona iyi ngingo wenda haracyari kare kubera ko ndyamara igihe kinini cyane ariko mubona yarakiriwe ite muri rusange mu muryango nyarwanda
yarakiriwe
muri rusange mu muryango w'abanyarwanda mubona byarakiriwe bite kuba ibi bintu byaremewe
navuga ko kugeza uyu munsi byagorana ku buryo umuntu ashobora gukora ijanisha cyangwa akavuga ati byakiriwe ku kigero nk'iki cyangwa muri ubu buryo ariko nk'uko kare nahora mbikomozaho ni uko nk'uko byahoze mu itegeko benshi batari banazi ko mu itegeko birimo n'uyu munsi kuba bigarutsemo ni ingingo yagarutsweho cyane mu binyamakuru hano ndetse no hanze benshi bagiye babitangaho ibitekerezo bitandukanye hari abumva ko bije gukemura ikibazo cyari gihari cy'abantu bashobora kuba bafite ibibazo byo gutuma batororoka mu buryo busanzwe ariko nanone hari abavuga bati ibyo si ibyacu kubera ko abanyarwanda twakwiye kugumana indangagaciro tukororoka mu buryo busanzwe nibaza ko uko byakwakirwa cyangwa uko byakiriwe ntabwo ushobora kumenya imibare yose muri rusange kuko ni ibiganiro bitangiye vuba abantu barasa n'aho benshi aribwo batangiye no kumenya ko iyo serivisi yari iteganyijwe kandi hari ibaza uko iminsi igenda ishira tuzarushaho kugenda tumenya ko abantu ari ababishyigikiye hari ababirwanya by'uburyo ku mpande zose tukamenya ko mu gihe runaka dushobora kuvuga tuti umubare munini mu banyarwanda barabyemeye cyangwa se umubare muto cyangwa munini baracyabihakana cyangwa kubirwanya ko izateza ikibazo muri sosiyete nyarwanda
uyu yitwa Clement nimpaye yatwandikiye avuga ati iyo umwana avutse akuze bamubwira ukuri kuko byagenze iryo tegeko ryabo riha uburenganzira bw'uko iyo bibaye ngombwa uwo mwana bazahura n'uwamutwaye uwamutwite amezi icyenda akanabaza ati bamubwira ukuri uko byagenze niba bamubwira ukuri ntabwo bishobora kumugiraho ingaruka mu mitekerereze ye
alo karame ntabwo nari kumva neza biri gucikacika eee banza imvura ntabwo yatubaniye uyu munsi yatumye tutumvikana neza nari ndimo nsoma ibyo twandikiwe n'uwitwa Clement Nimpaye abaza ati iyo umwana avutse iyo akuze bamubwira ukuri kuko byagenze akavuga ati se iryo tegeko ryaba ryemera ko uwo mwana yazahura n'uwamutwaye amezi icyenda bakabonana hanyuma akanabaza ati se ubwo iyo babimubwiye akuze ntibimugiraho ingaruka mu mitekerereze ye
gerageze kumvaho ikibazo cya nyuma cy'amezi icyenda sinzi niba ari umubyeyi wamubyaye niba yabazaga ko amategeko yemera ko umwana amenya uburenganzira bwa nyina bwite cyangwa se niba avuga uwamusabye ariwe komishoni parenti akaba ariwe uzanamurera urera umubyeyi ntabwo hagati aho namenye neza yabarizaga ku ruhe ruhande arabaza arabaza hanyuma yo kumutwita bakamubyara bakamutanga niba biciraho atongera kubonana n'uwamutwise akanibaza niba yakwemererwa kubonana nawe mu gihe yaba abishatse noneho akanibaza niba nta ngaruka byagira ku mwana kumva ko uwamutwise yatandukanijwe nawe niba bitamugiraho ingaruka mu mitekerereze
akenshi biterwa n'amasezerano ababyeyi baba bagiranye kandi biterwa ubundi n'ibihugu ko bishobora kubifata kuko iyo bashyizeho iyo bashyizeho iteka rigena uko serivisi izatangwa n'uko porosedire yose izagenda hari ibihugu bavuga ko uburenganzira bw'umwana bwakwiye kwitabwaho cyane ariko nanone ibyo bita besi intiresi ofu da cayilidi cyangwa se bwa burenganzira bw'umwana kuba bwashyirwa imbere iyo barebye ifitiye umwana akamaro cyane cyane mu burere bwiza kandi kugeza uyu munsi nta namwe baje igaragaza ko umubyeyi iyo wabyaye umwana ari we bumuhe uburere bwiza kandi umwana uba akuriye mu maboko akaba yaramuhaye uburere bwiza akamurera akamuha ibikenewe byose akamwigisha akamugira inama n'ubundi mwana akura yisanzura kuri uwo mubyeyi kandi akumva ko ariwe mubyeyi umubyara igihe rero amaze gukura akaba yabimenya akamenya ko umubyeyi wamubyaye atariwe muri bwite wamureze icyo gihe bishobora kurebwa na ba babyeyi b'umwana bakaba bareba icyo bashobora kumufasha basanze ibyo bita best interest bya child nko kumenya umubyeyi we cyangwa ababyeyi be bwite ari byo byamufasha ntacyo bitwaye ariko nanone basanze kumenya koko ababyeyi be bwite cyangwa umubyeyi we bwite bishobora kumuhungabanya bashobora kubimurinda kuko iyo umwana akiri umwana nyine aba akiri umwana kenshi agenerwa afatirwa ibyemezo ariko mu nyungu ze no kureba n'iki cyamugirira akamaro
reka dusubire ku mirongo ya telefoni twakire gakwavu ikaza mu kiganiro muri sanga
uraho neza joseph komera cyane
ariko akaba yaramukomeye uherereye hehe gakwavu
ni gakwavu gisagara mu rwanda
Ye, ni ikibazo ni igitekerezo
Eh, ni- ni igitekerezo cye- hamwe n'ikibazo Mm.
I- i- iyo sisiteme yo gutwikira abantu ntabwo ari iy'umuco nyarwanda rwose kuko buriya njye ndibaza Mm.
ni bake cyane ino hano mu rwanda babikora ese buriya nk'iyo ikibazo ngenda mbaze iyo umuntu atwitiye undi wenda bikaba ngombwa ko inda yavamo ese ku kijyanye n'igihembo uwatwi- uwari utwite iyo nda bamuhemba bingana gute ese ubundi mbere y'uko bamuhemba ni ayahe mafaranga bagenera umuntu yatwitiye inda
Mm. U- urakoze cyane gakwavu reka tubaze umutumirwa niba hari icyaba kizwi kuri ibyo ngibyo ubajije urabaza uti inda iyo ivuyemo wenda igihe kitageze bigenda bite hanyuma ukabaza niba hari amafaranga agenerwa uwa uwatwise mu buryo buzwi bwemewe nibyo ngira ngo ngira ngo yagiye gakwavu ariko ibibazo bye byari ibyo ngibyo bwanasengo gasinzi niba mwabyumvise
ibi twacyumvise ah, niba yakurikiranye mu ntangiriro z'ikiganiro twari twavuze ko uyu munsi uretse ingingo gusa ivuga igikunze gukorwa ntabwo idetaya amafaranga runaka akwiye guhabwa ariko ah, ibyo byo mu mushinga w'itegeko ndetse n'ukuntu ahandi biteganyijwe ah, bavuga ko adakwiye guhabwa ah, adakwiye kwishyurirwa ko yaba atwitiye ahubwo akwiye gufashwa mu guhabwa ikiguzi gikwiriye cyo kumufasha mu- mu bi- mu- mu- mu- mu bintu bitandukanye ariko cyane cyane birimo ah, igihe cyo kwivuza kuba atwite igihe igihe cye ah, niba ari akazi yari afite i- i- i- i- i- i- bikaba ishobora kumubuza gukomeza akazi bavuga ko ari ikiguzi gikwiriye rizonibwo kosi ariko ntabwo ba- ntabwo i- badetaya kuko ntibamenya nta- nta sitandari yabaho nta buryo buhari bwahurirwaho bitewe n'ibyifuzo ah, cyangwa se n'ibikenewe umuntu waba watwikiye ah, ah, ah, undi cyangwa umuryango uyu munsi rero nkaba navuga ko bashobora kureba gusa ah, ikiguzi gikwiriye cyamufasha mu kwivuza mu kubona ibintu by'ibanze yagakeneye icyo navuga rero ni uko nta mafaranga runaka yagenwe kandi nta no mu mabwiriza nta gihugu na kimwe ki- cyashyizeho amafaranga runaka agenwe akaba niyo azahabwa umuntu uzakwitegura kugira ngo hirindwe kuba wa muntu yagaragara ko arimo gukoreshwa nk'igikoresho ah, cyo- cyo- cyo- cyo kunguka amafaranga
naho ku bijyanye no kuba yayitwita ikavamo igihe kitaragera
Eh, iki- mu bimwe mu bibujijwe muri ah, sinzi uko navuga mu kinyarwanda ariko mu byo bita ethical consideration ni uko bavuga ko igihe umugore yemeye gutwita ah, ari we saragakimaza cyangwa wa mubyeyi nyine wemeye ku- gutwita kuko bamutera za ntanga gutwikira wa muryango cyangwa wa mubyeyi ah, bavuga ko agomba gukora uko ashoboye agatwita inda kugeza ah, umwana avutse adakwiye kugira i- i- icyo akora icyo ari cyo cyose cyatuma ah, urugendo rwa yanda ruhagarikwa cyangwa kuba yakuramo yanda ibibazo bishobora kubaho ari ibyago yanda ikikuramo ibitamikare cyangwa akarwara akagira ibindi bibazo icyo gihe ntacyo yabazwa kubera ko ni ibintu byaba bitanduturitseho ariko akaba ategetswe kwirinda ibyamuturukaho bishobora gutuma porosesi na porosedire n'iyo- n'urwo rugendo rwose hagaragaramo ikibazo
Mm. reka twakire alex niy'ukuri ikaze mu kiganiro muri isanga uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo alex uratwumva alexi niba utwumva ushobora turakumvira kure cyane ok alexi niyo kuri ntabwo arimo kumvikana reka dusubire nanone nshingire kuri icyo ngicyo gakwavu w'igisagara yarabajije abaza ku bibazo nk'ibyo ngibyo iyo mu by'ukuri iyo havutse ikibazo hagati y'abumvikanye kubyara muri ubwo buryo gikemurwa nande gikemurwa gite
bikemurwa n'inkiko kuko ni ukuvuga ngo nk'uko ba bandi bagiye mu rukiko urukiko rukemeza ibigomba kubahirizwa no gukorwa kandi amasezerano yabo rukayemeza uyu munsi ni umushinga w'itegeko dufite rigena uko serivisi z'ubuvuzi zitangwa uracyari umushinga bigarukeho uwo uravuga ko bazajya bajya gusinya amasezerano nk'uko bisanzwe imbere ya noteri noteri niwe ugira ibyo bita valideshoni cyangwa kuyahesha agaciro icyo gihe rero bagize ibibazo n'ubundi amasezerano mu masezerano yabo bashyiramo uburyo bazakemura ibibazo bizakomoka kuri ayo masezerano ariko akenshi tuherenda nk'uko bashyizemo uburyo bizakemuka bashobora gukemura ayo makimbirane cyangwa kutumvikana muri ubwo buryo ariko igihe baba batabishyizemo babikoreye mu rwanda amategeko y'u rwanda n'ubundi areba amasezerano azagana inkiko barebe itegeko cyangwa se amabwiriza n'amategeko areba amasezerano avuga iki ku bagiranye amasezerano igihe yaba yabaye itegeko hagati yabo haba kutumvikana kuko bakareba ni uruhe ruhande rutakoze inshingano zayo
mwebwe musanzwe muri abanyamategeko iyo urebye uyu mushinga mu by'ukuri hari icyo reka bambwiye yuko hari umuntu uri kuri telefoni reka tubanze tumwakire ni nsengiyumva yusufu ikaza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane uherereye he nsengiyumva
uherereye rusizi burengerazuba akarere ka rusizi ni ikibazo cyangwa n'igitekerezo utanga urabaza cyangwa n'igitekerezo utanga kuri iyi nsanganyamatsiko
iyo uriya nsanganyamatsiko ndayibazaho cyane ese umubyeyi aramutse yemeye gutanga yemeye gutwikira abandi bantu yarangiza akabyarira abandi bantu wa mwana akamufata akamutanga wa mubyeyi aba yitwa nde kuri wa mwana
uravuga uwamutwise akamutanga asigarana iyihe sano nawe
nyine ndavuga gutyo umubyeyi araje aratwite atwitse umwana ariko imyanda ariza ari iz'abandi ari iz'undi mubyeyi n'ubundi akabyara yamara kubyara umwana bakamutwara ese wa mubyeyi ashobora kugira uburenganzira kuri wa mwana we yatwise
nuko muri make urabaza uti umwana aba ari uwande ni uwamutwise cyangwa n'uw'abatanze urusoro
yego nicyo nabazaga arakumva umutumirwa nakubwira
murakoze cyane umwana aba yabyawe bamutwite ariko icyo gihe akaba uwamusabye ko bamutwikira niyo mpamvu haba habayeho amasezerano yuko umubyeyi umwe adashobora kororoka mu buryo busanzwe yasabye undi mubyeyi ukamutwikira mu masezerano bakabyandika akabyemera akamutwikira icyo gihe rero yambara ububasha bwa kibyeyi agatanga wa mwana birakawurangira
ni ukuvuga ngo birangiriraho abo babyinjiye muri bizinesi ubwo numva babyinjiye muri bizinesi
urakoze cyane ngira ngo alexi niy'ukuri nsengiyumva yusufu ngira ngo urabyumvise reka twakire brian ikaze mu kiganiro muri sanga brian ntabwo nkumva brian ntabwo telefone ndumva zitameze neza reka dukomeze nkomeza nkubaza ikibazo nari ngiye kukubaza bwanashyingoga navugaga nti mwebwe musanzwe muri abanyamategeko mukora mu bintu bijyanye no kumenya amategeko n'uburenganzira mu rwego rwo guteza imbere ubuzima mukurikije uko mubona iri tegeko murabona ko hari uburyo rikwiriye kunonosorwa rigashyirwaho mu buryo bwihariye ibyo muvuga bitarimo bikongerwamo cyangwa mubona kuba rimeze uku byihagije abantu bashobora gukomeza kurikoresha uko rimeze biramutse mubona hari ibyahinduka mubona ari nk'ibihe
urakoze cyane nibaza nk'uko natangiye mbivuga uburyo bimeze ubu biratanga umurongo biratanga uburenganzira ni intambwe nziza ariko rigatanga icya mbere rigatanga uburenganzira ku bantu bamwe rikabura imita abandi ku bandi kutabubona ikindi tukifuza ko hajyaho iteka rya minisitiri cyangwa se amabwiriza ashobora kujyaho kugira ngo asobanure neza ibibazo bishobora kuba birimo bitarimo gusobanuka neza nk'uko yumvaga bamwe mu baturwa nako bamwe mu bantu ku murongo babazaga icya mbere kureba iyo urebye ririya tegeko ryacu ntabwo ririmo kuvuga n'ibyari umubyeyi yakwiye kuba yegurirwa umwana icyo ni icyuho kirimo twibaza ko umushinga w'itegeko cyazagerageza umushinga bazagerageza kureba icyo cyakongerwamo ku buryo itegeko cyangwa amabwiriza cyangwa iteka rya minisitiri rishobora kuvuga riti igihe umwana umubyeyi wasabwe gutwikira abandi amara kubyara umwana bazahita bamufata abe uwawe wareba ndetse ikindi kirimo bwa burenganzira bw'umwana nabyo byakwiye kuba itegeko rireba niba rishobora kubushyiramo ku buryo igihe umwana ageze imyaka runaka akaba yifuza kumenya ababyeyi be umubyeyi wamwibarutse ashobora kubimenyeshwa nk'uko iyo urebye muri afurika y'epfo babiteganyije ku burenganzira bw'umwana bakavuga ko mu gihe runaka umwana yakwiye kuba amenyeshwa ko inkomoko ye cyangwa se ushobora kuba yaratanze intanga niba ari se koko abwite babana cyangwa se ari undi ibyo nabyo bigasobanuka icyiza kirimo ni uko hariho ko amasezerano azakorerwa kwa noteri nk'uko amasezerano asanzwe akorwa ariko nanone ikindi hakabaho gusobanura neza ko wa mubyeyi wemeye gutwikira leta ku nyungu z'abamusabye umwana ni ibihe yakwiye kuba agenerwa kugira ngo atazumva ko hazabamo agiye gukorera ari uburyo bwo gukorera amafaranga kuri wa muryango ariko na wa muryango nawo hakabaho kuwukoma mu nkokora kugira ngo utazumva ko ufite ububasha n'uburenganzira bwose kuri wa mubyeyi wabatwite ndetse itegeko rikagaragaza aho umuryango wakwibuga kubugarukira ariko n'abawumva tugiye inshingano ze ibyo agomba gukora n'ibigomba kubahirizwa muri icyo gihe cyose muri urwo rugendo igihe agifite wa mwana ikindi bakamubwira ko byibuze byaba byiza itegeko rikoroshya rikavuga ko ari kuri buri muntu wese ubwo byaba buri muntu wese ndibaza ko abantu bafite ibyo bibazo bashobora kuba barenze gusa abashyingiranywe bashobora kuba bafite icyo kibazo ndetse kikaba ari n'ikibazo cyatumye atandukana n'umugabo cyangwa cyatumye umugabo amusaba agatanya icyo gihe rero niba ari cyo cyatumye umugabo amusaba agatanya baramaze gutandukana uyu munsi akaba yifuza noneho umwana kandi yari aronze agatanya icyo gihe ubona ko uburenganzira bw'abata butubahirijwe kandi n'itegeko nshinga irengera abaturage kimwe twumva ko itegeko ryavuga ko buri muntu wese waba ufite ibyo bibazo ariko hakabaho nanone gufunga ku buryo nk'uko ibindi bihugu ari afurika y'epfo ari mu buhinde ndetse no mu bwongereza bavuze ko umuntu akwiye kubanza kugaragaza koko ko afite ikibazo gituma cyororoka mu buryo busanzwe ku buryo buri umwe atabikoresha mu nyungu ze n'uko ashaka
ibyo mu kigo mukoramo hari icyo murimo kubikoraho mu bijyanye n'ubuvugizi ku buryo ibyo bitekerezo uvugiye hano ku ijwi rya amerika haba hari uburyo mubishyikiriza abakora muri leta ku buryo babitekerezaho bakabishakira umuti
yego turimo kubikoraho ndetse n'umuyobozi w'ikigo umunsi ku wundi agenda bamwegera agirana ibiganiro n'inzego zitandukanye natwe batubaza tukaba turimo gukorana hafi na hafi na minisiteri y'ubuzima kugira ngo turebe ibindi bitekerezo tuba twakuye mu bindi bihugu bagiye bashyiraho ayo mabwiriza ndetse byadufasha natwe nk'abanyarwanda no muri sosiyete nyarwanda kugira ngo ubwo burenganzira buba bwagerwaho navuga ko turimo kubikora kandi ibiganiro bizakomeza n'igihe umushinga w'itegeko uzaba wageze mu nteko bivuze ko tuzafatanya n'indi miryango kugira ngo dutange ibitekerezo ndetse n'umurongo uko twumva byagenda kubera ko bizatari umwihariko w'u rwanda mbere ko n'ahandi bikorwa kandi n'uburyo bwaba bikorwamo bishobora kubona ko ntacyo bitwaye u rwanda naho byakorwa gusa
reka dusubire ku mirongo ya telefoni turagenda tugana ku misozo dusigaranye minota mike cyane twakiriye kwizera laki ahmad ikaze mu kiganiro muri sanga muriho
yego turaho ni nturize niyo mutumirwa arakumva
ndashima ndashima leta y'u rwanda kuba yarabashije kubitekereza kuko n'ikibazo hari nk'abantu baba bafite nk'ikibazo cyo kuba batashobora kubyara ariko ugasanga wenda ni ikibazo kiri mu biyorojike ugasanga bo bashobora kuba intanga zabo zishobora kuba zarema umwana ariko ugasanga nk'umugore wawe nk'umugore kirita ugasanga umugore we ntafite ubushobozi bwo kuba wenda uwo mwana yarererwa muri nyababyeyi icyo ni igitekerezo cyiza nashimira leta y'u rwanda kuba yaragifasheho ikagishyira mu bikorwa kuko na wa muryango uzaba utabasha kuba wabona umwana uwo ubwawo uzajya ubasha kuba wabona urubyaro binyuze mu wundi muntu icyo ni igitekerezo nashima nkongera nkavuga ndetse ese uwo mubyeyi ariko wenda hari abantu imiryango wagiye gutwitisha ahandi umwana bizajya bisaba imyaka ingahe kugira ngo wa muryango uzajye gufata wa mwana ese wa wundi we wabyaye watwikije uwo mwana azajya aba amufiteho uruhe ruhare nicyo kibazo ngira ngo mbaze urabaza ngo iyo umuntu atwitiye abandi atanga umwana ryari amutanga akivuka amutanga nyuma y'imyaka ingahe
ese niyo amaze kumutanga nta ruhare cyangwa se nta nshingano aba akimufiteho
icyo ngicyo cyo bari bagishubije ariko reka ne kumuvugira umutumirwa arahari reka gusubiza
ntabwo cyane nk'uko nari nabigarutseho nari navuze ko mu mategeko y'u rwanda ari amategeko iriya ngingo ikaba igaragaza uko bikorwa ariko twaba twifuza ko ari mu byajya mu mushinga w'itegeko utaraba kwemezwa kugira ngo wa mubyeyi wasabye gutwikirwa igihe ahawe umwana habe harebwa uburenganzira bwa wa mwana ariko nanone umubyeyi watwikiye bamusabye umwana nawe igihe atanze umwana hariho kumenya ko ububasha bwa kigeni kuko aba ubundi ahandi bigaragara ko iyo amaze kubyara ububasha bwa kibyeyi aba yarabwiyaniye igihe yakorega amasezerano kubera ko kubyara yabisabwe kandi agaterwa inkinga yumvikanye no ku busuke yari amubyeyi cyangwa yamubyeyi icyo gihe rero iyo abyara umwana umwana nta bubasha bw'ikindi gitego ikimara kuvuka baramutanga nk'uko nabishyizeho ibyo gisaba ko yahabwa n'igihe umushinga w'itegeko kugira ngo atazabana icyuma itegeko rifite y'icyo avuga ku burenganzira bw'umwana bavuga imaze gukura agenda ku myaka runaka ntabwo nabo bavuga imyaka ngo bavuge bati cumi n'itanu cyangwa cumi n'irindwi ariko baravuga ngo igihe amaze kugera mu gihe cyo kumenya ubwenge akaba yagira amakuru ku muntu ashobora kubaza ati ese mu karere akwiye kuba hitabwa ku burenganzira bwe bwo kumumenyesha inkomoko ye cyangwa se n'ubwite umubyeyi nyina wamwibarutse ariko ibyo mu mategeko yacu bikaba bitarimo ari nabyo twifuza ko byajya neza umushinga aho itegeko rigena serivisi z'ubuzima
bwana christophe sengoga umuyobozi ushinzwe ubuzima n'uburenganzira mu kigo nyarwanda giharanira uburenganzira no guteza imbere ubuzima hdi reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika by'umwihariko ikiganiro muri sanga
murakoze cyane ye mugire umugoroba mwiza nshimire inshuti zacu mu mwihariko kiganiro muri sanga twari kumwe muri aka kanya nshimira cyane kandi ku buhanga bw'ibyuma peter handley wamfashije kubagezaho ikiganiro na nadia taha wamfashije kwakira telefone zanyu kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey mutagoma igihe turasubira mu kanya mu makuru ya saa moya n'igice amahoro n'amahirwe kuri mwese
but you don't believe it. You will only know about it when the man in a long black coat knocks on your door. Cause you're his next victim. If you are living it, living it, this crazy world. I tell you, we are living it. I pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take, to take. Come on now, little boy, say your prayers before you sleep. Little boy ran down on his knees and he said, Oh Lord, now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep.